Okay, my people, with this, I love everybody when they join us at this wonderful hour. And they welcome everybody to the program Family Things on Informing, number one online radio station this wonderful morning. Uh, yes, they rain, they fall, and the farmers don't they get opportunity to take put something for ground when God naturally don't prepare, say, now man, go take the gate, waiting, go make them take get food. Uh, well, we know say it get a lot of challenges when they go through, when that thing they go through. Uh, sometimes you will discover say it could be pains in the hands pain on the back because of the way when the tools to take work these things uh, ordinarily the present africa or nigeria never won't grow to become actually a better place on agricultural issues and development right now. I'm not at the house alone. My people, my name is Adeomo Akao. I salute everybody. And um, my, the senator and uh, female House of Rep member day. So, my people, make we greet um, uh, audience this morning. My people, I salute you now. A very good morning. My name is Sandra Ikekwa. Well, my country people, na me on a brother Oga Mike, the organic senator on our wedding. Uh, yes, um, right now with a come we continue with the topic farming sec- farm security when we start last week when we never fit um, really conclude because there were several other things when we still um, be toxic we go put them um, along the line we discover say uh, right now farmers they face a lot of challenges when it comes to the security of their farm their crops, and even their lives. Um, I, I did read one material about the Africa agriculture development and the setback. What has been the major challenges? Uh, we could discuss more about the challenges of um, Africa agricultural uh, sector. But uh, when we look at the present challenges when Africa agricultural sector they go through, some countries don't feel don't don't feel walk past the stage when Nigeria, when supposed to be the country where they go through. Uh, I mean, when be the I won't call them now. They, they call it the giant of Africa, right? Yes. The most populous uh, popular the sleeping nation. giant. Uh, no, leave the giant. I bet no, not talk about the sleep yet. uh, <laughs> they say nine popular and uh, I get the, the largest number uh, black nation in, in the, the world. Yes, but uh, right now the present challenges we want to look at the political angle to this problem. We don't discover, say, Abacha used one word, say, if a problem linger beyond 24 hours, say, government hand the inside. Exactly. Oga okay, Mike, mm-hmm. what do you say with the present insecurity in our farms? Is it true? The statement of Abacha, is it true? And if the statement of Abacha is true, then which government was it the past, the present, or the future government that is actually doing this? well uh, <laughs> me na there we go for look at because wetin abasha talk na hundred percent true if there's something like five hundred percent na five hundred percent true now if we say na the past government na e get hand inside dem don comot so why this government don stay dey go eight years now and they never fit stop wetin the past government put the future government no even get level <laughs> because they never even hold anywhere so na the present government because they get one agenda wey dem take enter na di agenda na im dem dey play so na the present government na get hand why i say na dem get hand dem since dem enter na these farmers and uh, herdsmen problem start and dem never ever give any policy wey e favour farmer one day you know say e get one time dem say make farmers fence their farm hmm. so person wey get animal no fit ranch am if people wey get poultry fit fence their poultry keep their bird there i wonder na animal like um, cow na somebody no fit fence so if you look at na this government this present government na get am and dem know wetin dem dey do because na wetin dem plan dem value cow but imagine a senator for senate house stand up dey talk say eh, how these people no go kill person Eh, the the fowl the cow be like say na their children the way they value cow so e dey tell us indirectly say they value cow pass human being e just like say somebody now kill one of my fowl i enter one village kill the old people because of one fowl because of that you think say me wey i get fowl for farm i hate the fowl i hate am now i dey train am so the government this present government na him be the chief sponsor of this insecurity for farmland wey we dey get because they are making money from it if not why the chief of farming staff say because of security every two two days go dey collect ten million yes na and if they deny am say na lie dem no wetin they don do to salvage the situation instead when states pull law against open grazing na dem dey even be the first to attack the state e just be like say i dey now na me be president and each state dey try to protect themselves the highest i can do i just keep quiet if i feel too concerned i fit call the governor talk to am say this thing wey you do this way you dey talk no no be like this make you try do am like this no be say now my spokesman go come openly for news dey criticise dat one if i no sack am automatically na me send am so dis present government e no get way whether dem come from under from on top from centre from anywhere say dem no fit deny am dis insecurity for farm na and whether dem like it or not hunger dey come o oh. e go reach everywhere and remember say when hungry beat people even government no save They go topple the government mm. you know say dis year if you notice am ah, all the mango fruit tree wey i notice wey dey bring out fruit well well if you look dem now na small small fruit dem dey bring o dem no produce the way dem produce in the previous year that means shortage of food dey come. Uh, uh, are you trying to say uh, because na you i wan still ask before i uh, madam ikekwa go uh, really put mouth and then let me let us see her own Uh, perspective i mean angle where she want for take look at the matter you you dey try tell us say the, even the weather is angry. Uh-huh. see the or, land or should i say the nature the land. yes of course. they they angry over this matter. yes they dey vex you know why because the land wey you dey see so mother earth know im people e dey use whatever e can take protect the people this land so wey you see so e dey fight o but most people no know so if you come come sit down for land wey no be you get am think say you fit dey do anything no problem when the land go return the fight back to you you go know how far so whether our this our leaders whether na traditional leader or whether na political leader you dey against your people no worry mother nature dey prepare for una e get wetin dem dey call karma according to you say no need address You no dey find address You know where the person dey if the person like make e travel that day go america he go find am go there go serve am the plate of soup wey e don prepare wait am na be one thing so make everybody dey very very careful una well done. Um, madam ikekwa uh, the statement of abacha on security now we dey try to look at first of all say if any problem legal big for 24 hours, say government hand they inside. Now, the present farm sec- insecurity, where today we don't see a lot of farmers right now. Um, I I visit a few communities in one state recently, and I discover say most of their cassava they get them burnt down. In an attempt to say I won't burn the grasses, make my cow the feet get something to eat as soon as rain drop, they burn a lot of cassavas down. in fact as i speak to you now planting now now become a problem so wetin they do the people they travel far go look for cassava stem carry come places where cassava don already dey before to plant again this is a fact look i no wan name the communities but they i have a complete list of all of these villages and whatever right now with me because you know i move around these community i mean villages a lot but the question here is what be your take Ah, ah, if actually as in don talk, say government hand dey inside hmm. um, are we seeing the angle of aiding and abetting or this product because even the same government use their mouth talk say these people are not nigerians so madam ekekwa abeg help me relate the thing government hand dey inside yeah they tell us say uh, they be non-native two they use the language defend yourself we are not you are not if you are not a coward defend yourself. oga so, dey hmm? you just dey ask one question your their hand dey their hand dey dey say soup sour hmm. person hand wey stain for soup who dem wan come go ask say na he chook hand na who him hand clean na the one wey him hand stain for soup na dem go know say na he chook hand for the soup wey sour the hand already you know dey see say their hand stain why you dey ask me say who sour this soup <laughs> their hand dey inside na dem dey cause wahala Eh, okay. Ah, ah, another one no dey inside. The thing dey obvious na because we dey see wetin dey uh, uh, play out the way they take silent whether they are silent their action inaction everything dey point finger to them with all the stains wey we dey see their hand dey inside na them dey do am you know say when elderly person follow small pikin play dirty play go lose respect. <laughs> when elder I, follow small pikin play dirty play e go lose respect the pikin go e no e no go fit talk for where that pikin dey again and the kind respect wey e go lose anything wey that pikin like na im e dey do and the elder no go get right to take raise voice in short e no go get the confidence the courage to raise voice again for where that small pikin dey make e rebuke am why e don follow am play dirty play na wetin dey play out na im be this this security wey we dey talk about today the banditry whatever whatever wey dey go on for our forest dem our farmlands dem and all those things wey we dey experience wey we farmers dey cry about the reason why you see say government no dey be like say dem no dey hear e be like say dem dey dem dey support wetin dey go on na we dey even dey against the reason why e be like that na because of say dem don follow these people do dirty things wey dem no go fit when the people know and if dem decide to act dem go open cloth or breeze go blow dem go see under fowl bottom that is why dem no dey do anything so you dey re-ask the question dey re-ask the question wey we dey see everything everything dey bare now everything dey open even at times you dey hear the information from the people mouth say see see see see dem no do dem no do dem this one dem no do dem that one first of all who, who carry these people come this country first of all who bring dem come wetin dem come do how dem take reach here yes dem be strangers we agree who carry dem come na me carry dem come abi na you carry dem come you know their address no be person do agreement carry dem come no make you answer na na person do agreement carry dem come now na the thing wey you plan so e come tumble come be like say the thing wey plan wey you plan for me you come plan am e come fall for your head you come be like say na you the thing dey press so na e be the thing wey dey go on so wey be the experience because no be me bring dem come na strangers we agree no be me bring dem no be you bring dem na dem bring dem na person bring dem come and the person wey bring dem come na from on top na dem for arrange and sign paper carry dem come now dem don come wetin you carry dem come do you no know say dem say no throw stone for market o because you no know who you wan go meet now you carry dem come for an another mission the mission wey dem come for whether na mission impossible or e come possible now e don become mission impossible <laughs> because the mission wey you carry dem come yes e possible for you now the same mission don become impossible because dem carry another impossible mission carry come give you after dem don help you mission impossible dem come carry the one wey be say impossible come give you now e no let reverse so na problem na e be we find out say our farmers dem dem no dey safe we dey talk about say uh, food uh, shortage this one that one why we no go experience those kind things how many farmers dey go farm again they don abandon their forest <coughs> they don abandon their farmland especially those wey be say dem dey interiors even those wey dey do within houses now dem no even see dey safe because if you wake up you mean say the one wey waka pass don collect the things wey you put for back of your house <laughs> and the one dey pay me pass for inside my brother majority of these people when dey carry these things this uh, cow dey waka so majority of them of this cow wey we dey see na we indigenous people of communities na we get am. yes. leaders of communities na them get am. Uh, but something happened recently when i wan take counter that matter. I want okay. to beg you to disagree gra- just a little. Mm. Recently, something happened for one community. Okay. The people converse, come shoot cow, mm. shoot something. Calls were coming f- to the community, to the king of that area hmm. from Abuja, mm. from Lagos, okay. Hmm. from a lot from the north here and there you dey hear story say you dear, the people my people must revenge you see yes you dey hear and all the calls that were coming no local person get hand put for that call international national they call they were national calls <laughs> national call from above so state call now the question is something happened in it was less than an hour now those calls start to dey come imagine which means every location these people know where their people dey do for do damage exactly now wetin happen to a king na him be this the question i wan ask be say because we dey say our people na get these things but this very one incident this mm. very incident mm. show say not be not be all of them not be the local people so i think we should separate we should make we uh, um, i mean create a demarcation to say some of them na our people some na foreign na people wey not be from here yes yes but e, but e imply say every location wey dey dey either dey do destruction or whatever people know exactly people know people know like tracking people know dem know where dem dey dem know where dem dey because people wey dey back dem up na power from above that is why dem no dey fear anybody dem no care who you be dem no dey fear anybody dem no dey can enter anywhere dem can enter your your land land wey you fence when you fence land dem go break the fence enter dem go dey leave dem go tell you say you no get wetin you go fit do dem dey oh, tell you you no understand my brother. they break your fence and they go break, break your, your fence e, enter there begin live there inside your completed building wetin you no fit try for their side they dey try am here. because tell you say you no go fit do anything don sell am to them say nothing dey happen but me thank god say if i wan get this thing na where they never build house now i go go build my own put anything i see there i take as animal as meat yes. Mm and of course if i wan hunt meat i get anything to take hunt am i go hunt am down okay so anybody wey enter where i lock break and enter automatically na only animal dey fit jump enter where dem lock na eh I take am as animal and thief or uh, thief uh, i read i we, we read something for vanguard we keep am on a very special location uh, on saturday vanguard carry one information say some people were travelling from their place toward the kaaba from a musical show and they can't. they adopted on the way hmm. they can't make these people they were driving a minibus they can't make these people out of nine five escape hmm. for inside the bush as they carry them the entire bush five of them escape Can't remain four they can't make these four people trek all the way from kaba back to Undo state. Hmm. you can imagine how many hours of trekking. Right now, I think maybe I supposed to read the pages and whatever. But one very, you know, what make me bring. We deliberately had to create it and then um, uh, uh, look for a way to put that information somewhere. The young man explained, say, waiting this Fulani has meant tell him. He can't disclose a lot of things, but one important thing when he mentioned he said there are people people dey inside telecom companies when they work with these people he use one language he said whenever a call come into their phone they will call the telecom company back ask them say who is that person calling this number calling so so so number mm-hmm. check for us see, see. now I, I have my reasons then the telecom company go come disclose the identity of the person before they will ever pick it to start negotiation please eh, eh, it's a valid information on Vanguard on Saturday mm-hmm. is here now if that is exactly what the thing is i quote Vanguard directly why i have my reasons people should look for Saturday Vanguard and read through i asterisk the thing check the page and you will find out uh, I beg, make i let me you will see the thing on uh, page 12 of Vanguard on Saturday. Page 12, page Vanguard. 12. Inside page. Uh, the, uh, on Saturday was supposed to be. That's it. Okay, yeah. That's 30th April 2022. Check the Vanguard newspaper. You go see a complete confirmation of what happened to somebody when they kidnapped. Now, they were moving from that they moved from kabad to ondo state and he said according to them every sometimes every two two hours every three three hours they move them from one location inside ondo forest to another because they were just moving from place to place because they don't want to make anybody track them to where they were but if these herdsmen are behaving like this are we saying our nin is safe when it comes to agricultural issues because if somebody kidnap a farmer and he had the guts to call a telecom company to disclose the identity of who they called the number <laughs> no there is something going on here. the truth is that right from time we know say our nia is not safe you know why. because but, but the minister made, they, of this they, wait they make us believe say nin are for security purpose now if the same nin they disclose identity. na to go after those wey dey against them nine de nine be nine that's the simple. na to track anybody wey dey against them. simple no and the reason why they do nin nin no be to track criminals no be to if track not these criminal uh, see, activities for don stop. see all these people wey dey do this thing true true if dem wan track them e no take anything to track them. Uh. because the the the the the uh, sim the nin everything dey system because something happen when we try to track somebody we go police station they just check the the the number for the system they see the, the person identity everything e appear now i come ask myself if police fit do this one for somebody when threa ten somebody life because the call when e make mm -hmm. they just use am just to track the person like that how come they no dey track those kidnappers when they negotiate. because you go, the kidnapper get money, oga. you go even pay the money to somebody not be spirit account o oh. somebody account. Uh, yet. the man disclose something. they no go fit do maybe anything. as engineer dey check e get where i i mark with biros and all of that. e e still get somebody when e be say. He use one statement He say this money wey we dey collect no be only we dey use am. Oh. yes na that one na so. e say dem dey pay commission to security agents. Mm -hmm. then telecom companies exactly before they themselves go fit use the one wey remain na i wan tell you because somebody also confirm this thing when e happen to wey dem adopt im person hmm. so when the person dey try to call e say uh, in in in check like maybe chukola in come see name in try say say no just deceive yourself o oh, you just dey call me this name and not be this person. Eh, because say because i eh, dey work with uh, communication uh, telecommunication uh, uh, company so no just feel say this name na my name no come go dey accuse wrong person hmm. that person that name no be my name can you imagine you understand see that that name no be my name see i even you dey complain say dey collect money how much dey collect for your hand wey you dey complain because we pity you no get any you no get you no get money you no get anything <laughs> you understand so these people dem get agent for every place wey dem dey work with. well my pipo dis na family things on informal international on dat radio station dis morning and wetin we dey lis ten to na farming security we wan try make we fit conclude di topic today uh, we don't see the issue. Last week, we discussed the issue of land grabbing as Edo State undergo the challenges of land grabbing, I mean, of uh, insecurity in farms concerning uh, uh a, a, part of uh, two local government of Via uh, Southwest, I mean, Southeast and of Via Southwest. And today, we, I mean, that same day, we were able to still talk about the present issues uh, when they go on and the protest when take place for that state that day. Uh, but today, we they try to look at the angle of a military head of state waiting in talk about insecurity. And generally, today, Nigeria they get more insecurity in farms than even in the houses. Uh, yes, we know say some states they went for house that they keep person, Why some now for inside the farm that they buy people. But when we look at it, when they see the finger, they rub a lot of people. Now, I, that one will remind us of uh, the issue of Wadume. You remember that man when they call Wadume when they go carry from is Benue Abe where mm. when um, army officers stop the police and then do justice. I mean do do racketeer with their lives and they uh, let the man go. Till today, that case die natural death mm-hmm. because a lot of people feel say Uh, we know if we bring soldiers to come and answer question in the hands of a police officer but the very fortunate thing uh, our children brothers and uncle lives go like that because of a criminal and we they understand again uh, you remember the voice uh, a, a, voice play by uh, the punch newspaper recently where a police officer they talk say they track vehicles to nasarawa state please no uh, we know wetin we dey try link to Nasarawa state. After getting the vehicles and arresting the people back to Kwara, the organs in the office promised them, say, na go lose una job because of these people. And actually, they dismissed them, accused them of stealing phone. You can imagine who steal moto, they let am go, but they call accuse the police officers of stealing phone inside inside police station and dismiss them. because they offered eight million naira to let the case die they say no we know they take now and they say okay since you have recovered the vehicle you track return the remaining ones back to the people and meanwhile they've stolen all these vehicles from kwara and different other places and taking them to nasarawa uh, and you can imagine how the matter be so are we looking at the issue of people pretending to be and then just recently uh, the chief of army staff uh, uh, Irabo, mm. I think yes. yes. Just recently, if you check i want us because why they quote i they quote specific places so that you feel go there go verify even as at yesterday uh, um, sahara reporter still live and say he he is lamenting the the the issue of collaboration of nigeria army with the terrorists or bandits or whatever for instance say in the you know recently this uh, soldier man blow up himself because of say they discover say he they work with the enemy Yes. Uh, <laughs> meanwhile, now so they are in to train uh, people on ammunition. So in they go there too, they collect extra pay. Mm-hmm. Now, if we check all of this from the report of this young man that was adopted, and when he still come back, they narrate his story on Vanguard on Saturday 30th. Are we saying that this complex problem, a uh, challenge? Because I, ca- I call them complex because security agents get hand, telecom companies get hand politicians get hand people are just harvesting a lot from it so mm-hmm. wetin what are the indigenous wetin the wait what is actually the crime maybe madam nkwekwa as a mother you go tell us wetin be the crime of the indigenous nigerians to face these challenges hmm. what's well, the crime. if you ask me crime go dey because the crime when e dey na be say we the indigenous people of this uh, country we dey open eyes dey pick people when we know say dem no fit do something we dey we dey sell our vote. we are voting for the very wrong people. exactly okay that is a crime. na be the crime wey we commit. okay okay. because immediate gratification wetin you wan just get no na listen to wetin she talk now now the present challenges is say one of the crime only you go know you go see you go know say this thing no suppose e no good but because somebody say just take this make you do this thing you go agree then after the person you don sell am finish you don collect wetin no go even last for one day for four years you go begin dey cry all this pain wey we dey experience so as a result of wetin somebody spend collect spend one day na we don dey suffer put now for almost almost seven, uh, seven, years. seven years now people dey lament now people dey dey dey lament dey dey cry i die no those wey sing praises now dey come back the other day i witness protest na where women dey swear <laughs> mothers why dem dey swear no be dem shout ogbane dem collect salt collect wrapper many of dem dem dey uh-huh. swear swear from genesis to revelation which means from up to bottom <laughs> but, but, but, but wait o oh, if, uh, if you say they swear from top to bottom wait somebody don fit tell you say the problem you go face is going to be from top to, bottom, top to bottom uh-huh. Mm, make dem dey swear na say na from top to bottom. okay. okay. na be the swear wey dey swear the thing come tire me say my god people wey dey pray for dey get problem people wey dey come swear for how e go be <laughs> you understand no na the where we don find ourselves where the matter don waka reach na it e be that so the crime wey we commit the seed wey we sow na it be the harvest now so we need to change the narrative hmm. na the truth na it e be that. well this is actually very painful anyway. And um, it get as the matter be say, you can imagine say till as me and you they talk, uh, nobody they agree talk out, nobody they agree tell me, nobody go tell you say see waiting you you do or see waiting you no do, and uh, eh, it e good make we understand say if we look away according to madam ikekwa our mates go do pass us but if we choose to look very well we go fit help to change the narrative and so uh, oga mike wetin we suppose do before we take a few Agri news wetin we suppose do to feed change because we must end this matter today we don't discover now say if a sitting governor could say na land grabbing another one for benue state go tell you say you are just killing our people because of a particular religion but i don see religion as a part of this matter i eh, i think in all of it i see political interest in ethnic supremacy mm. and then a pursuit of greed and desperation na im bring us to this level where we dey so eh, wetin you think say we suppose do hmm. well my country pipo wetin i feel say we suppose to do number one we'll call a spade a spade you no go see goat dey waka you say na lion be this the problem can never solve make our leader especially our president commander-in-chief of the armed forces federal republic of nigeria make e do wetin we put am there to do which is the number one thing na to save protection of life and properties me i wan tell am if me i be nigeria president today and my own ethnic people begin misbehave i go use dem shine why i go use dem shine be say dem wan spoil my government the first thing i go first call dem as na as my my people talk to dem now your people we never arrest anybody you never reprimand anybody every time they do something you support them so na the first solution be that make dem first admit say wetin dis people dey do na bad thing e dey wrong once you don admit am solution go begin dey come no be the one you say uh, anybody you see carry ak-47 shoot aside and yet dem never shoot any of one of dem dem never arrest any of dem. but dem dey shoot aside now the shoot aside They shoot now. people dem dey kill innocent people now they dey kill. Uh, but they shoot aside for some communities in in uh, those states mm-hmm. when uh, on land matter They shoot aside for. that one na innocent people now they dey shoot. dem shoot aside for imo state They shoot aside in anambra They they shoot aside now. Eh, hmm. the law never dey the order don dey obey now. so make governments make sure they call a spade a spade and second make they take decisive action when i say decisive action make they punish people deal with people for this rubbish and number the last and most important one this open grazing law make dem make am a law for nigeria because the truth be say for cow to dey waka round dey chop free this thing no be him go make that cow better instead e go make hunger dey the land because all of us no fit dey chop cow dey go e no possible na food meat na jara for food meat na just to create hold up na so the truth be say na my own solution be eh, that but but people dey eat without meat yes na people dey eat without meat because i don see the very person wey dey carry the cow waka say dey buy food to eat without meat yes i don see them well well many of them so which means if you don want hold up don buy meat if you want hold up you want gallop buy meat you understand -huh. so to those of you wey dey feel say without na just to create hold up or gallop for inside your soup so uh, madam ikekwa i will take some few agric uh, news and then uh, I get some things to ask you before we walk out come off for studio this morning. My people, you still listen to Inform Me, uh, our farming program on our number one online radio station, Inform Me Radio, this wonderful morning. And um, what we discuss now farming security. And we they discover say so many things issues they go on for both the west the north the south and the east uh, right now as at yesterday there was an attack in one community in borno state very close to where chibok girls were adopted and that attack you discover say it was from the part where the villagers for the go farm and it, it actually drove and no forget say uh, antonio guterres actually arrived nigeria yesterday and he's saying he wan visit borno state knowing too well say borno na where where fire for dey burn <laughs> and if you all actually understand the territory you go know say from chad down that area eh, from the description wey we dey get now nigeria suppose dey drill oil from that area but today dem no dey drill because somebody is trying to mastermind the country not to have any access to oil there and then to us we dey feel say na south but we don discover say international communities don get and dem dey mobilize to make sure people can uh, get one language when that professor use uh, uh, he use the language say as long as say you no dey nigeria territory you can drill nigeria oil nigeria yes so which means do another grad drilling oil go comot for nigeria land go their place but you are not actually drilling nigeria oil you are actually drilling oil <laughs> from the ground And then when you come to Nigeria territory, you can't drill from here. You don't see anything because they don't drain and come out from under. Exactly. Well, in all of this, now we gradually they unfold why. And many people they contest for presidency, they don't even know and know waiting they go on why the present challenges. Mm-hmm. My people, it would make we understand. Say until we solve our problem by ourselves, nobody will help us because the same man what you they call could be the same person. When make sure your picking die last night. Mm-hmm. So if you meet a witch to say help me that same witch fit be the same person wey make sure say peace no go ever dey your house well uh, on our greek news platform cocoa farmers say dem don vow say dem go make nigeria the highest producer for inside west africa in the next five years The highest producer of cocoa in the next five years i just hope say dem go let the cocoa <laughs> stay because insecurity na we dey talk now on mm. farming you when dem no let go farm na you go fit chop go grave harvest cocoa eh, nigeria eh, association of land development agency don eh, okay national land development agency don target one million metric tons of maize for inside plateau say wetin dem dey see say dem go fit generate one million metric tons of maize i mean one thousand metric tons sorry one thousand metric tons of maize for inside plateau state um, funab don empower farmers with some farming tools for nigeria and then uh, federal government and oyo state don oyo state government don partner on wetin we call increase increase in agricultural yields. But the unfortunate program when I mean the unfortunate when they go on with programs like this, I they see say Nigeria they always they organize programs when they go help to distribute more GMO crops. Exactly. And so I think the time has come for our storage seed, uh, our storage seedlings or seedling storage need to get indigenous crops because international organizations no dey ever mail well for the one wey you get na to see the inferior part somebody dey buy shirt yesterday for where i dey e dey buy the shirt e say you see this shirt see this shirt na foreign na foreign e don talk finish He say but to say you see am buy now from that community wey dem dey always mention their name say na dem dey forge things well well say na na na e don wash i con dey laugh i say so na all these foreign foreign things dey take capture una mind one una no get value so down to greeting now we dey important mm-hmm. nowest uh, rice say na key rice na key in addressing poverty for nigeria you know everybody dey try to preach the gospel of na my own you go take dey say these people say na if we fit develop enough rice say na e go reduce a lot of poverty and it go alleviate poor people from getting uh, it go make poor people they get food they eat but we don't forget say a lot of people know they eat rice again because of diabetes when they don't use fake med uh, medication and fake food quality of food for inside this thing don't change our body system so make everybody go grow in fact you can grow your own little rice and naturally process it all. you just be eating it You can call it organic rice. Uh, federal government don move to boost palm oil production then e come train farmers for inside edo state uh, this one just dey imf dey warn nigeria order against hunger triggered social unrest say if nigeria no gree dey try to take care of this thing say international monetary fund say dem dey warn nigeria now say and under say hunger when e dey come now say e go trigger social unrest <laughs> i don first talk am now and you just talk am just now Hungry? It is say the thing go trigger social unrest when they say social unrest which means say people no let peace dey again and even politician go discover say very soon somebody go dey set pot for where you go do campaign <laughs> say na 2023 election they go just put big pot They go say wetin dis fresh water put dem carry spoon and tomatoes come they will say that they won't cook the politician eat mm-hmm. so i'm not talk say nigerians na cannibals but no forget e don tey when united nations talk say the hunger when e dey come go be like the one wey happen during the time of um, um, uh, joseph and today we dey see am now say hunger really dey set in till they see that time now because of the planning of mobilizing these people to make sure they go around the country never to allow people have peace in their farms so if winches they disturb you you go allow yourself to be disturbed or you go fight to make sure nobody power fit suppress your own Now here be the question so wen i go just leave for us so my people, uh, time don't don waka uh, we go try to make we advise our people because we know if you just leave our farms like this, uh, in the next few minutes madam ikekwa you go talk to us. well my people, um, time don come make we no just be cowards make we defend our communities our farms we no go just sit down say somebody go just waka come you know if you check am you wey dey community you be majority the one wey waka come na minority sake of say how many people dey fit waka come community no go come fit waka meet community for where community dey community na always community the one wey dey waka come wey be say we dey dread so fit say na almighty formula na just a few na just better plan eh, we get to you know as in as a community organize yourself organize your your boundaries organize youth wey dey your community make una get local security when we dey call vigilantes for your community when go dey your borders to make sure say dem secure the borders of your community no allow strangers come into una community come dominate una and you know eat up or collect una farm produce e no work like that but if we fit organize ourselves as communities then these people wey be minority no go just fit come overpower majority wen dey for a whole community na plan na una need to plan to make sure say una defend una own community protect your boundaries from strangers and the laws dem no dey say make dem no dey take laws into hand those people dey take laws into their hands because dem dey come do wetin dem wetin dem wan do and so we no go stand as cowards to watch dem the same thing you also take the laws into your own hands and defend your own community that one na my take for this matter my people dey say na wetin person comot eye na im e make to pass am because people wey no take this thing lightly when make sure say dem secure their community this kind stories no dey come from there these people run comot for that territory go far from there dey give dem space so if you sit down do nothing dem go always come dey say person wey run wey no fight e need to fight another day so when the thing come stand so that they go give you space that one na my take my name na sandra ikekwasalotun. okay oga okay, mike. well my country people, as una know i don already first tell una the ground dey fight make una make sure everybody every community find way to protect theirself and if you be the one wey be the judas inside you remember say not be jesus christ you wan betray o <laughs> those people no dey forgive They go finish you finish your family when the karma go come now judas betray jesus christ still kill himself may e take say even jesus christ dey forgive not to talk less of now say the community. for killing himself then people people no know notice something please make i quickly add something join am mm. Mm-hmm. when judah committed suicide don forget say the entire generation went with him. exactly i tell you see am. Ah. because offspring wey suppose come from am um, dey all go. they all go. that so that is one oh, dey very careful na my advice be that na me or na brother oga mike the organic senator una well done. Oh my people i don't hear we all of us don't hear this now just few advice when we get to give to the indigenous nigerians in the north in the south in the east and the west but waiting i want make we quickly i want us add join waiting my people don't talk they say traditional fathers we won't use this opportunity beg una because now una be our hope indigenous kings are the only hope of indigenous people the value we una get in our hands is too high and because of that una know the best way and if una never know go back into your enclosure ask ancestors quietly Wait till we go do to mysteriously help salvage this situation ah, ah if person fit go e no enter plane e If he come up for the country wia e dey go another country go home meeting how we no go fit solve problem wey we dey see say e dey come including the one when e dey send them. i dey beg our traditional fathers make una come together in one and in unity do something for the land if na food the land needs if na they don desecrate am too much if na cleanse una need to cleanse am more na cleanse am so that the land can help you save your people Now, this one just be the little advice where we'll get this morning because without food, we no go fee ever get it right. Until we go to hear ourselves again, my people, my name is Adio Moakao. Make you not forget if you train a farmer, you feed a nation. And remember, they say a time is coming, we will be dependent. It's not a good news that we will be depending on people for food, but it will it is only trying to let us know that a particular value is being created for a unit of people who really do not deserve it. Now, just that I want me you remember today. If you create a value for those who actually do not deserve it, you will be the one who will run at lost. My people, una bye bye. I make una no waka go anywhere because the program, uh, Family Matter, they come your way from Madam Sandra Ikekwa. Now, wait on is green. Oh, oh. the land is green.